botse o reditse motsweding fm konka bokamoso thobela le kae re teng o kae ma eh, oskidiboe eh, ke matsebe matsebe aha man aw mm-hmm. ao <laughs> ee. <laughs> le tsogile sentla ke re le itumeletse bokhutlo jwa beke aowa ke itumeletsa ke na bothata ke ra eh. no le rona re bo itumeletse ra leboga fela um mmoa ke di bone wema ke kana a re tsene mo kgang mm. e ka gore ra itse gore tlhalo e teng e go a diragala go le gontsi jaanong molao mm. ke yo molao o tsere tshwetso ya gore bana ba tsamaye le motsadi o bontsi ba nako go bo go lebelelwa eng gore motsadi a feletse a filwe bana gore a sale le bone kgotsa a tsamaye le bone ka nako ya tlhalo ka mathomo ke rata go dumedisa motsweding listeners bareetsi ba motsweding o ba batheletsi ba motsweding and ere ke itlhaloseng ka mathomo gore ka 2007 ka july go mm. ile go ba le molawana o re bitsang the children's act o e leng gore ke ona molao o o tlhokometseng dilo tse di amanang le bana gomme mm-hmm. molao o o ile wa change mantsi a mangwe ba ba gore sa berekisa ke re sa berekisa gore custody motho ba mofa fa molawana o la o ile wa change wa re ga re sa e bitsa custody re e bitsa care ira e yona tlhokomelo eh go ba contact contact e ra go bonana le motswadi o mongwe o bana a tabeng a sa di le ene mm-hmm. ya be gape ba tlisa ntho e re bitsang parental rights eh, parental responsibilities and rights a na parental responsibilities and rights re bolela ka eng <clears throat> re bolela ka tokelo ya ngwana gore a tlhokomelwe a be le kgolagano or yona contact le motswadi batswadi ba gage ka moka gape a tlhokomele kang ka taba ya mashileng maintenance mm. and then eh, gape gape go be le guardianship guardianship ke mo e leng gore motswadi ngwana o mongwe o mongwe o tlhoka gore a be le motho o e reng motlhokomedi wa gage eh, Go ding bona batswadi ba ba mo kisitseng mo lefatshe ke se ke mm-hmm. nyakang go se tlhalosa pele o ya raba petiso ya gago <clears throat> ka gare ga ona molawana o wa clearance act ya 38 ke clearance act 38 of 2005 e tlhalosa gore go na le molawanyana o mo section seven e bolela ka the best interest of the minor child minor child ka south africa re bolela ka ngwana o e leng gore o ka fatshe ga mengwaga eighteen zero to eighteen years you are a minor child go ya ka south africa once o turna eighteen you become a major um gomme ge re lebeletse gore ana gore ngwana ba re a dile le motswadi wa itseng ke ka baka la gore re lebelela eng re lebelela re ntse re tlhotlheletsa ke yona section seven re lebelela gore ana kamano or relationship between ngwana le motswadi o ke e jwang kamano e re bolelang ka yona re bolela ka kamano from ngwana a belegwa go fitlha ka nako e go tlabeng go tlile le se se magareng ga batswadi e leng yona divorce goba um pharologanyo e leng separation gomme re lebeletse gore um eh, ngwana o na le kamano e jwang between yena le batswadi ba gage eh batsadi ba ba na le bokgoni ba o ka godisa ngwana o go fa ngwana o tlhokomelo remember ke boletse ka di-parental responsibility and right a ah, mhm. motswadi o ke motswadi o e leng gore he or she can care for the minor child na mm. and then gape-gape re lebelela dintlo dinyakwa di-needs tsa ngwana o a ah, this eh, parent o re reng a dilo le ngwana will he or she be able to cater for the emotional, the educational, the intellectual needs tsa ngwana tse ngwana a ngwana a kgone go kry-a um kgolo a mm. ka tlhokomelo e a e tlhokang um ke tse dintšhi gape-gape re tlo lebelela le gore a go na le kgonagala gore ka baka la gore go na divorce or separation between batswadi ba a um first change e e tlo affecta ya ba gago a na go tlo dira gore maybe ngwana <clears throat> a change dikolo mm. because batswadi ba kgaogana ga sa tse dina mo a ding ngwana ore o tlo kgaogana le bagotse ba gage ba neng a ba tseba um bokoko e, e senabila le di-extended family sebeke di e, jalo jalo gape-gape re lebela le gore na a ngwana o because of the result ya rona le separation or go na le divorce a o sa tlo kgona go maintaina contact or o sa tlo kgona go ba le yona kgolagano le ba ba bang ba leloko la gago like di-extended families or motswadi o mongwe because a kere ge go ba le kgaogano between batswadi hmm. le ngwana o mongwe ge e le gore um eh, gote difedile o tlo o dula leng le motswadi o mongwe o mongwe o tlo mo yeteng because re ka se kgate ngwana ka eng ka bogare a kere so ke dilo tse re re di lebelela ke tsona di re guidang ke section seven the best interest of the minor child according to the parents act eighty eight ya two thousand and five aha re le mo go yone eh, section seven e tso tsotlhe tse le di dirile akere le di batlisitse mhm. le bone gore go siame dikgwedi tse pedi tse tharo tse nne tse tlhano kitsele di a wela go ntse go mhm. siame ga re tsena mo kgweding ya borataro ngwana ga a mhm. sa tlholana le tlhokomelo ngwana wa tlhoafala gore botshelo ba ngwana bo a tlhakatlhakana go tsereganyiwa jang gape le lebaledira diloago le molao wa reng ga go nna jaana e le gore tse le le di bona le di bonetse pele le bona gore mosadi o o siame o fit gore a ka tlhokomela ngwanong yaanong ga dio tse di sa diragale ka mokgoleng le bona ka teng le bua le dirang okay ga e le gore go be go shike go ina le court order meaning gore batswadi ba be ba se ba approach o mongwe wa bona ba se ile go goreng ya tsheko gore yena o gopela gore a ga gane le motsadi o mongwe mme a divorce has been a divorce decree divorce has been granted o tla di feta ngwana o a dile le motswadi A or motswadi B now tlhokomelo e le ga e sa le ka mogolebe le ka gona ka nako e la put order in the end tswadi go hara ga batswadi bao what they can do ke gore o mongwane a ka boela a approacha court yona e la gape gape a re lebeletsele um eh, motswadi eng eh, e ngwana mm. mara jalo go na le diphetogo a go sa le ka mokgwa ola go beng go le ka gona seemo se fetogile motswadi o kgotse e ka mofa um maele a gore a ka dira ntho e re e bitsang variation ya court order ka mantswe a mangwe o approacha the court ka application a re ke gopela gore um mabaka a fetile ngwana a ke a bile le nna ka mabaka a itseng wa ba botsa mabaka gore mabaka ke one two three four why ke re ngwana a ke a sa dila le motswadi a e a dile le nna gomme ge the court a re gopoleng gore the court kana ke yena the upper guardian ya all the minor children a ke mm, mm. the court e tlo lebelela mabaka ao motsadi o mongwe a tla be a bea mo pele ga ga ka khotho gore nna ke gopela ngwana a sa dila le motswadi e ka mabaka a gomme court ge e dinalelana le mabaka ao e ka tšea sephetho sa gore ka nnete ngwana a ka thusiwa goba ngwana a ka se thusiwe na le re fe motlhala re re motlhomong kgothe e re mm mabaka ao re fang ona a se a leng gore um eh, a ka dira gore ka nnete ngwana a thusiwe seile a leng go madile madibe kgothe ya re gona ge a re romele um kgopelo e ya gago or application e ba tee ditokomane tse ba re a re di romeleng officing e nngwe mo e leng gore um ba ka nyakisisa go ka diriwa gateng investigation or mongwe go ka diriwa eng e re bitsa mediation mediation ke poledisano um eh, magareng ga batswadi le motho o a professional or motho o e leng gore o tla ba appointile gore a mediate in that matter ehe tla re tla re utlwe moreso a reng um budaza dumela dumela o selebole ka e le moyeng wa gago re teng raitso re teng um potso ya ka ne ke batla go itse gore ka gore um dilo tse tsa kgotlatshekelo di tsaya nako e telele jaanong go diragalang mo magareng ga e le gore nna le mogatsa ke re isane ko kgotlatshekelo yalo um um nna re fiwa letlha le le kgakala mo badiredi loago kgato e ba e tsayeng ke e feng gore um bana ba tlhokomelesege sentle jaaka go tshwanetse ke mm, mm, mm, hmm, ya budetsa re lebogile thata tla re leke tla re tseye o mongwe gape eh, pele ga Eh, okay o tsamaile tla re tse o mongwe gape okay tla re tse o mongwe gape eh, pele ga re o tla utlwa fela jalo ditshwaelo tsa moeng wa rona ka kwano um ke potso e ntle a e buditseng thata ewa mme ke kana gore yaanong ka gore ano sentseng re eme yaanong ka gore ra a itse gore kgotlatshekelo e na le go tsaya nako kgotsa letlha le le kwa ngwana ene o tsweletse pele ga ana tlhokomelo e e jesang monate go dirwang ga go ntse jalo um ga e le gore jalo o seemo se o bonang gore ka nnete-nnete court ke ile go yona gomme go tseya nako mm. a re gopoleng gore kana re na gape leng re na le um di-office go fa motlhala re na le ditleke ke re di bitsa mafelo a re a bitsang di-place of safety go fa motlhala um mm, mm. eh, o ya o ka o ka ya go modirela le ya go wa gautsi le ga gene wa tlhamotlhaotsa seemo gore ke fetse ke ile khoti gomme ke bona o ka re ke ke di nako e telele seemo sa ngwana o ke tshwenyegile ke di ka sona mm, mm, eh mm. eh modirela le ya go o oh, wa gautsi ba ka kgona go tla go tla go tlhokotlwa ka gae gore mo ngwana a dulang gona le gona go tlhokomela go tla go check-a gore a na ka nnete seemo se fetile ka mogo a re gopeleng gape le gore e ka se be ka gae fela Ee. a ka gata gate modirela le yago a ya le kae a ya gape le sekolong mo mo mm. ngwana a tsena gona gore a kgone go kry-a if ke ngwana wa seka ya sekolong a kgone go kry-a eh, information gore ka nnete ngwana o ga gona ga gona eh, tlhokomelo mm. ya mannete mm, mm-hmm. e e ehe ke ne ke re ka bonako fela re tse moretso mongwe pele ga kgaogakgala le mo mogaleng malaza dumela okay. Hello Lebza. Re teng Malava go tswa mo Texas of South oh, Africa. Oh Malava. Eh re teng o kae Malava? A re tsohile eh, eh. Lebza. Eh, Lebza e so is e serious. Eh gantsi ha batho ba babedi ba tla go kgaogana ba divorce. Mm. Automatically court e go choose gore na mang custodian. But if motho ne leng bana sa tlokomele bana, the second party always o na le right ya go approach a court e go complain. Mm. And one other thing se se bolang batho ba bantsi o kry-e e le gore um a kere like nna ke bua from experience ya tšhomi yaka o kgaogane le mosadi ande o setse le bana so mm. ba na le bana ba le four o ka e, e shobokanya ka ntlha ya nako malava o ka e shobokanya e dire bokhutshwane fela ka ntlha ya nako okay yaanong motho o tlhokometse ngwana mare wa palelwa because financially ha kgone and banna ba bantsi a ba itse gore la o tlhokometse bana o na le right ya go claim maintenance so banna ba bantsi ba ipela gore banna ke bone ba tshwanetse ba maintenance so ke mo advisitse gore a go claim maintenance because ka salary ya gagwe go catera for bana ba wa palelwa so at times ke na le go mo thusa but ga tle that far ya go mm-hmm, tshwarisa mm-hmm. mosadi yo so o na le right ya go tshwarisa mosadi for maintenance ke a leboga lebo re lebogile thata itumeleng ja bojateng dumela re teng o kae o etu eh ke na le tšhomi outle yona ya nyala ne mara o na le problem ya ngwana o lwa le girlfriend yaanong ne ke batla ausi o lwa le girlfriend ae yaanong ene o tsere ngwana ngwana nna ko ene o rata papae a rate a na nako le mamae yaanong mm. mamae o phela mo o ya le yo le disoso a ka irang mm-hmm okay ra leboga kere re lebogile thata um eh, mme ke kana eh o tla rabela jang ditshwaelo tsa baretsi alright um go na le ona a beng a tlhalosa gore ntate o na bolela gore banna gantsi o kry ba tšhaba go ya khoto go gopela gore mosadi a tlhokomele ngwana ge bona ba dila le bana a re gopoleng gore kana tlhokomelo ke maikarabelo a motswadi batswadi ka mokana ga reng mm. so ge e le gore o motho wa ntate o dula le ngwana um ge o saye go approacha eh, gorotsheko gore o gopele thuso gore ba thuse ngwana kana ba thuse ngwana ba thuse wena ke tlhokomelo mm. e e tlhokang ke ngwana mm. o tshwanetse o ye maintenance court ba ka se go gomise a re ye maintenance court go ya ka our gender gore o mosadi or o monna o wa ya because of ke dula le ngwana and motsadi o mongwe ka baka la gore ga a kgone go ikgopotsa gore a tlhokomele ngwana wa gage o mm. tshwanetse wena o dulang le ngwana o tie matsapa a gore ke ye kgoti ke gopotse motsadi ola gore o na le maikarabelo ke ngwana ola re mo dirileng o tshwanetse o mo tlhokomele mm. nka nka tlhogeletsa batsadi gore whether o monna o seka tshaba o ya kgoti ya maintenance court ba ka se go gomise um eh, o kgone go applyela gore ngwana a kry-e tlhokomelo financial ntho elang um e, e, maintenance from o a sa dumele yena ge e gore wa o na le letseno wa bereka ore wa shuma and then o mongwe o nka mo yaraba o mongwe wa bobedi um o wa bobedi kana o rile petiso ya gape o rile Eh, ke e ke ga gona lenyalo mme ngwana o batla go dula ko go papa eh me eh all right eh children's act e na le molawana o mo ruditsang section 21 section 21 ke molao o le gore o diretswe kudu for the unmarried fathers gore ke kopana le wena lebo ke dira ngwana le wena a se re nyalane mm. gomme ge re se re nyalane ka baka la gore ngwana yena a swe ngwana o nyaka go dula le papagare or le mamagare wena wena ntate o e leng gore o kgabara ke molawana o wa section twenty one molawana o o re any unmarried father o a dirileng ngwana le motho gonne e le gore this ntate had lived with the mother mm. at the time of the birth ya ngwana o ka nako e ngwana a belegwa hmm. nna le ntate o re be re ina le kamane hmm. ntate owe go raya gore go ya ka molawana wa section twenty one wa children's act o o covera ke ke ke ona molawana o gore o na leng a ka kgona go acquire the parental responsibilities and rights wa boa gate molao ola wa re regardless of whether wena ntate o be o dula le mme o ore eh, ga o sa dula le ena if e le gore go ya 26 ya Children's Act you give consent go ra o dumela gore you are the biological father and le nne le ena o tlatsela gore ka nnete ntse ke kena the biological father ake mm. go ra gore o ka kgona go kry-ang gore go fe ba go feleletse le ba bitsang the parental right and responsibility wa boa wa re gape ge e le gore o ntate o unmarried o a sa nyalang le mme o if mm. o patetse a ke re na le customary law e if o patetse di-damages um go raya gore ba ba ba tlile ka ga bo monna ba re o tsentse ngwana wa rena gomme go mhm. na le tšhelete or setsaeka se sengwe se o santseng o se ntshe go go ya ka customary law ya boa ya re if the father has contributed or has attempted in good faith to, to, to, to, to contribute towards the child's upbringing for a reasonable period of time but they always um ka mantse o molao ntho e, sentence e e tlhalosa gore la se re fa motlhala motho a ka botsa gore what is eh, contribution in reasonably so for a reasonable period of time for fa motlhala a ke re ka nako e a ke re towards the upbringing ya ngwana a ke re mm. motlho mongwe ngwana mo labang gona o bo thusa go tlhapisa ngwana o bo jesa ngwana o bo mo thentsha malairi o bo mo mm. tsea moisa um eh, crete e ya crete ke tlhokomelwa ke godisho ya ngwana ya bua gape ga e le gore ntate eh, eh, ke kana ka ntlha ya nako ka e shobokanya fela wa garela alright mhm. eh bontate bao gomme ge e, e le unmarried father a kaya o covera ke section three gore a ka approacha court gore a apply the parental responsibility and right ke le parental responsibility and right it refers to the care to the maintenance to the contact to the guardianship ya ngwana o hmm. it has nothing to do le gore ntate o ntshitse lobola or no lobola or what fela ga e le gore o covera ke di-requirement tsa section twenty one ntate o le a ye court go ya ka section twenty three gomme a dire application o mongwe a ka botsisa gape le kampotsa e tsena le nako o mongwe a ka botsisa gore a na go diraga nnele gore ngwana o sheke le motswadi le koko um eh, mmago ngwana ga a sa le gona ehe ewa ke nagana gore re tla e bona mo nakong e e tlang ba re fitlhele re tlogetse bana le bokoko e be go sena tlhokomelo go tswa mo batsading ba le babedi kgotsa mo letlhakore le le nosi re tla e lebelela mo nakong e e tlang okay e eh, mema ke kana re lebogile thata ke re